muri ko mwumva radiyo ijwi ry'amerika ubu ni isaha cumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda ijwi ry'amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mwese mwaramutse aho muri hose muri kumwe nanjye fide niyo ngabo uyu munsi ku w'imana mu kanya gato turatangura tubashikiriza amakuru avuga hirya no hino ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabategura ikiganiro ejo cy'urwaruka rwo mu rwanda kiza kugeza ku isaha cumi na zibiri kuva kuri iyo saha nk'uko mubimenyereye murakurikirana ikiganiro dusangira ijambo imbere yaho ariko reka ijwi ry'amerika ribashikiriza amakuru avugwa ku isi y'uyu munsi
mwaramutse mwese inshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi basuhuza nige ubagezaho amakuru umushinjacyaha w'igihugu cy'ububirigi ejo kuwa gatandatu yavuze ko mohamed abrini ukekwa mu bitero by'i paris yabwiye abakora amaperereza ko ari we mugabo wari wambaye ingofero wabonywe ari kumwe n'abiyahuzi babiri bateze bombe ku kibuga cy'indege za ventem i buruseli ku itariki makumyabiri n'ebyiri uku kwezi gushize kwa gatatu mu mikwabu yabaye kuwa gatanu polisi y'ububirigi yataye muri yombi abagabo batanu harimo abrini ufite imyaka mirongo itatu n'umwe ni umubirigi ukomoka muri maroc akekwaho kuba hafite aho ahuriye n'ibitero by'i paris n'iby'i buruseli ejo kuwa gatandatu umushinjacyaha w'ububirigi yashinje abandi bane bakekwaho kuba baragize uruhare mu bwiyahuzi bwa bombe i buruseli mu kwezi gushize ibitero byahitanye abantu mirongo itatu na babiri bikomeretsa abandi benshi leta zunze ubumwe za amerika na afghanistan barahamagarira abatalibani gusubira mu biganiro by'amahoro na guverinoma ya afghanistan sekreteri wa departoma ya leta ya amerika john kerry yasuye kaburu ejo kuwa gatandatu agirana ibiganiro n'abayobozi ba afghanistan yavuze ko uruhare rw'abatalibani mu nzira y'amahoro rushobora gufasha guhagarika urugomo n'akaga abanyafghanistan barimo mu ntambara imaze imyaka mu nama bagiranye n'abanyamakuru i kabul kerry na perezida wa afghanistan ashraf ghani baganiriye ku bibazo bitandukanye birimo inama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa otani i warsaw mu kwezi kwa karindwi inama izasuzuma uko ingabo z'umutekano za afghanistan zihagaze n'inama ku mfashanyo mu rwego rw'iterambere izabera i buruseli mu mpera z'uyu mwaka perezida obama yari yavuze ko hateganya kugabanya umubare w'abasirikari ba amerika muri afghanistan bakava ku bihumbi icyenda na magana inani bakajya ku bihumbi bitanu na magana atanu bitarenze umwaka utaha ariko andi makuru aheruka hasanga iyo ntego izaba yigijwe inyuma umuryango w'abaganga batagira imipaka medecin sans frontiere msf mu magambo ahinnye watangije igikorwa cyo gukingira indwara ya korera abantu benshi mu murwa mukuru wa zambiya rusaka msf irimo gukorana na minisiteri y'ubuzima ya zambiya n'ishami rya oni ryita ku buzima oms mu gukingira abantu barenga ibihumbi magana atanu mirongo irindwi mu byumweru bibiri ni nk'uko rero itangazo rya msf ribivuga abakozi umunani ba msf cumi n'icyenda ba minisiteri y'ubuzima ya zambiya n'abakorerabushake igihumbi ijana na mirongo itatu na batanu b'abanyazambiya baturutse i rusaka nibo bari muri iyo gahunda y'ikingira gukingira byatangiye ku itariki ya munani y'ukwezi kwa kane ahantu mirongo itatu n'icyenda mu mijyi ine yazahaye cyane i rusaka iyo ni kanyama bawureni george na shawama intego ni ukugabanya icyorezo cya korera cyatangiye mu kwezi kwa kabiri i rusaka mu duce dutuwe bikabije kuva ku itariki ya karindwi ukwezi kwa kane abantu magana atandatu mirongo itandatu na bane banduye korera abandi cumi na babiri bahitanywe n'iyo ndwara nk'uko bivugwa n'umuryango w'abaganga batagira imipaka abantu babiri bo mu mutwe w'abarwanyi ba al shabab wo muri somaliya ukorana na al qaida bishwe ejo kuwa gatandatu barasiwe mu ruhame bahowe urupfu rw'umunyamakuru wahitanywe na bombe yatezwe mu modoka mu mwaka ushize nk'ibyo rero bivugwa n'ababyiboneye hamwe n'abategetsi nasane nur ali wari ufite imyaka mirongo itatu n'irindwi na abdirisake mahamed barow wari ufite imyaka makumyabiri n'umunani barasiwe i mogadishu ejo kuwa gatandatu mu gitondo nyuma y'igihano bari baherutse guhabwa n'urukiko rwa gisirikare rwa somaliya avugana n'itangazamakuru nyuma y'iyicwa ry'abo bagabo bombi abdulahi hussein mohamed umucamanza wungirije n'urukiko rwa gisirikari yavuze ko kuri abo bagabo ubutabera bushyizwe bushyize bukubahirizwa bombi bari bahamijwe icyaha cy'ubwicanyi ku munyamakuru hindiyo haji mohamed u- imya- imodoka ye yaturikijwe n'igisasu abo bagabo bombi bafashwe n'ingabo zishinzwe umutekano iminsi mike nyuma y'uko bishe mohamed mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
turamushimiye mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc muri uyu mwanya rero tubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu rwanda ejo mu mashuri iki ni ikiganiro ejo mu mashuri kuki twabaha mu buzima turebera ubugizi bwa nabi turabasuhuje aho muri hose hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ariko noneho kuri uyu munsi twifuje kubagezaho zimwe mu nkuru zatambutse mu kiganiro ejo mu bihe bitandukanye zanyuze cyane cyane abakunzi bacu iki kiganiro mukaba mukigezwaho n'umuryango ejo youth eco mukaba mugikurikirana ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu radiyo ijwi rya amerika buri cyumweru isaa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu za mu gitondo ndetse iki kiganiro mukaza kongera kugikurikirana ku isaha y'isaa mbiri n'iminota itanu ndetse no ku isaha y'isaa kumi n'imwe n'iminota itanu ku masaha yo mu rwanda no mu burundi hari igihe uza akanguka amasuya wagahumuka uza asanga agatima kagihari ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu stay in touch
muri iki kiganiro cya none muri studio muri kumwe nanjye nicole umuziranenge naho hoje nigena akaba ari we uhagarariye iki kiganiro ku munsi wa none rero nk'uko nari natangiye mbibabwira turi buze kugaruka kuri zimwe mu nkuru zagiye zikundwa cyane bikaba byaratumye abakunzi bacu badusaba kuba twazisubizamo by'umwihariko izi nkuru zose zihuriye ku gushishikariza urubyiruko kwiteza imbere dore ko abajene ari nabo ikiganiro ejo cyibandaho by'umwihariko
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ikiganiro ejo.
ejo ikiganiro ejo mbona ibiti by'inganzamarumbu ngera urenga hamwe ritarenga nti mama wambyaye nakwiturikiye yego nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM
dutangira ikiganiro ese ubworozi buciriritse bwateza imbere urubyiruko yumvira uyu mujene wabashije kwiteza imbere abikesha ubworozi bw'amatungo magufi gusa kuri ubu usanga benshi mu rubyiruko cyane cyane ibi batabiha agaciro gusa kuri we akaba hari byinshi amaze kugeraho ku rugero rushimishije ni mu nkuru ya bagenzi banjye tabara pacifique afatanyije na ive nkuye mu rugi igitekerezo njya kugitangira nari ndangije ishuri nta bushobozi nari mfite cyane ko nta n'akazi uyu ni nari umusore mfite.
w'imyaka None makumyabiri none n'irindwi bizatuma nshobora akaba kugira umworozi ikindi w'amatungo gisobanuro magufi n'umushomeri inkoko w'ubuganza.
n'ingurube aha aravugira mu kibuti cy'ingurube gifite ubuso bugera nko kuri metero umunani kugeza ku icumi aho ari gufatanya n'abakozi be batatu kuzitaho
ikibazo rwose yewe nitwa gisayitimana benjamin izi ngurube zigera mu ngurube mirongo itanu n'umunani ariko wakongeraho n'ibyana byose ni mirongo itatu n'eshanu tangiye ku nkoko makumyabiri n'eshanu zaje gukomeza ziba nyinshi nza kongera umushinga ngira inkoko igihumbi na magana atanu ndavuga ngo wakorora ingurube nazo zanteza imbere kuko nabonaga isoko ari rigari hano murabona ko ari umurenge uri mu karere kegereye kongo ingurube zirakenerwa kuzikoramo sosiso kuzirya ndavuga ni n'inzoro zizanteza imbere mbashe kugeraho aho mva mbashe kugira aho ngera tangire ku bibwana bikiri bito byari bimaze amezi ane bivutse kugeza uyu munsi rero murabibona uko giza umushinga ungana benjamin agaragara nk'utuje kandi imvugo yirimo icyizere bitandukanye n'uwumva ko umwuga nk'uyu wakorwa ari amaburakindi cyangwa ko ari uw'abatarize uyu musore yarangije kaminuza mu bijyanye nahereye n'ubwubatsi kuri nkeya kubera ko nta bushobozi bwinshi nari mfite noneho kugeza ubwo nafa- nagize ubushobozi mbukuye mu magi mfite inkoko igihumbi na magana atanu zitera amagi hafi igihumbi na magana atatu amafaranga byibura ibyumweru bibiri bishobora gutunga izo nkoko abakozi bikabahemba akagura n'imiti n'ingurube ibyara kabiri mu mwaka ibyaye ibyana bikeya ishobora kubwagura ibwana bitandatu uyu mushinga nkumaranye imyaka ine wanyubakiye inzu ihagaze amafaranga miliyoni cumi n'eshanu nayubakaga ko ngiye mbona amafaranga nagurishaga ibibwana icumi kimwe nkigurisha ibihumbi cumi na bitanu ni amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu amezi ane cyangwa atanu nagiraga icyo nkora kuri iyo nzu yageze aho iruzura ubu nyibamo zimwe mu nzitizi ahura nazo harimo kuba amatungo yahura n'uburwayi nyuma yo kumenyesha abakozi ko azanye umuti ufasha ibibwana kubwagaguza umwe mu bakozi be ahise amumenyesha ko hari ikindi kibwana cyapfuye uyu mukozi aha arakomereza ku cyo aka kazi kamufasha ndetse n'icyo akigira njyewe inzozi mfite muri ibyo bihumbi cumi na bitanu mbemba nkaba nkaba nabifatira nk'amezi abiri bikazaba ngombwa ko nafata ari mirongo itatu nkazagerageza nanjye kuba nagenda nkabikoresha nk'agashinga mu rugo uretse kuba yaratangiriye ku gishoro gisa nka nacyo akayamvugo y'ubu akaba hari aheza yigejeje aranateganya kwagura uyu mushinga cyane aranatanga inama ku rubyiruko rudaha agaciro ubworozi mu kubigurisha rero buciriritse kandi ngo ubu ndimo bwunguka ndateganya ko cyane nyuma y'umwaka nzaba mfite imodoka ntoya izajya igemura ibiryo kugira ngo ne gukomeza gutakaza amafaranga ya taransiporo anze igemurira ibiryo ndashaka rero ko urubyiruko rwava mu gihirahiro cyo kuvuga ngo rurakomeza kwicara rutegereza akazi rwihimbira imishinga iruteza imbere irubyarira inyungu urubyiruko rworora amatungo magufi niyo dufitiye ubushobozi kandi n'ayo matungo yororoka Ura- ni nyuma ukuvuga yo ngo rero kugirana umushinga ikiganiro na urabuka benjamin wihangiye umwuga wo korora inkoko ndetse n'ingurube twegereye umwe mu bantu bamuzi neza nubwo atashatse ko ijwi rye rikoreshwa aduhamiriza ko mbere ubuzima bwa benjamin bwabuciriritse cyane akirangiza amashuri ye makuru ariko ubu akaba afatwa neza nk'icyitegererezo mu rubyiruko
ngira ngo rwose nk'uko mumaze kubyiyumvira nk'urubyiruko nta mpamvu yo gusuzugura ubworozi buciriritse ahubwo nayo ni amahirwe yavamo umusaruro dukomeza n'ikiganiro reka twibutse mwe abadukurikiye hari igitekerezo inama cyangwa inyunganizi dusangiza igitekerezo cyawe unyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi wadusangiza igitekerezo cyawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka facebook ndetse na instagram hose wahadusanga ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo ejo youth eco tubibutse kandi ko haramutse hari ibiganiro bya ejo wacikanwe wabisanga ku rubuga rwacu ari rwo wawawa akadomo ejo youth eco akadomo org maze ukadusangiza igitekerezo cyawe mbibutsa ko kandi uyu munsi twabateguriye iki kiganiro mu buryo budasanzwe gusa byose dushingiye ku byifuzo byanyu reka twizere ko mukomeje kudukurikira aho muri hose hirya no hino ku isi
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
dukomeza ikiganiro ejo cy'uyu munsi twakwibaza tuti ese ni iki abagana amasomero bavuga ku muco wo gusoma ibitabo ese gusoma ibitabo bikorwa n'abifashije gusa aha umunyamakuru wacu tabara pacifique yanyarukiye ku isomero rya kigali mu nzu nini igiye ikikijwe n'ibitabo biri ku ma etajeri ni ahantu harangwamo n'umutuzo usibye urusaku rw'ibitabo n'ihinduranywa ry'amapaji witegereje urabona abantu barimo buri wese ahugiye mu gusoma aho mvuga ni ku isomero kigali public library mu busanzwe gusoma ibitabo bamwe mu rubyiruko bagiraho imyumvire itandukanye dore ko iyo basanze mu rusomero runaka buri wese aba afite impamvu yamujyanyemo twumva aba bajene njyewe mba naje kwiga mu gusubiramo amasomo yanjye impamvu yatumye nzindukira gusoma kuko gusoma usanzwe gusoma ni byiza bituma wunguka ubumenyi mu buzima busanzwe no mu buzima rusange kuba apudeyiti akenshi utuma umenya igifaransa icyongereza kandi ukamenya n'ibintu byinshi urwo rubyiruko ruratubwira ibyiza rusanga mu gusoma ibitabo dore ko unabigize umuco ari ikintu cyatuma ugira ejo hazaza heza bigufasha mu bwonko kandi bigatuma ubwenge bwawe bujya ku murongo umuco wo gusoma ibitabo cyane cyane nkatwe abanyeshuri bizaduteza imbere kuko ejo bundi ni uburyo nko gushaka akazi ibyo uzasubiza cyane ntabwo ibyo uzavanye mu ishuri ntabwo nibyo nawe uzagenda wimenyera ku ruhande rwawe nyine to akamaro ko gusoma ubundi ni kenshi cyane mbere na mbere nanjye wenda for example igihe natangiriye gusoma byagiye bimfasha mu bintu byinshi cyane ko wenda ku gice cya gendo kirisitu nkunda gusoma ibitabo bya gikirisitu ni ukuvuga ngo byamaye intego runaka mu buzima bwanjye bwa gikirisitu uru rubyiruko rusanga hari urundi rugenzi rwabo ruba ruzi ko kuza ahantu nk'aha uje gusoma ari ibintu by'abifite ntabwo ari iby'abantu bakize cyangwa bifite buri muntu wese ni ukuzanga kugira ngo umuntu abashe yakongera ubumenyi mu byo afite oya ntabwo ari byo ahubwo iyi library ni library buri muntu wese yisangamo nta mafaranga bamuciye yajemo ni ukuza twese dufatanya kugira ngo twiyungure ubumenyi rwose harimo ibitabo byinshi byiza nta mafaranga yisaba ntabwo ari iy'abakire n'iy'abantu bose kabisa abanyeshuri bose abantu bakuru bose mbese nta cyiciro ifata ngo ikindi kireke yaba umukire yaba umukene ntabwo babishyuza uri kumva ufite ubushake ufite ufite ibyo ushaka kugeraho waza ugasoma kuko ntawe bakumira aba jene dusanzwe bari gusoma ibitabo mu kuganira banagize inama bagira bagenzi babo badakunda gusoma ibitabo icyo nabwira abenshi nk'urubyiruko narushishikariza gusoma kuko gusoma ni byiza wungukiramo byinshi kandi na wa mwanya utaba uri mu bindi bitagira akamaro uba bifite ibyo wungukirwa byabafasha mu myigire yabo bakaba bagira pafomensi no mu buzima busanzwe hari abandika ibitabo n'iyo tara ntiwayigeraho udakunda gusoma icyo nabwira ni ukuza bagasoma kubera ko habamo ibitabo byinshi cyane bitandukanye byanamufasha mu buzima bwe
mwiyumviye rero ko gusoma ari umuco ugomba kuranga buri muntu wese ushaka kwagura ubumenyi bwe kandi ibi bigashingira ku bushake kuruta ubushobozi bwo kuba wifashije cyangwa utifashije cyane cyane ibi bigafasha urubyiruko ruri mu mashuri ndetse n'ababyeyi bagakwiye gutoza abana babo uyu muco wo gusoma reka dufate kano kanya maze twumve iyi ndirimbo mona avenir iyi ndirimbo ikaba ifite umwihariko kuko yakozwe n'umwe mu rubyiruko rwo mu gihugu cya kongo ndetse n'abandi bajene babiri bo mu rwanda bakunzi bacu rero reka mbareke mwumve ubutumwa buri muri iyi ndirimbo
de faire ce que je veux, c'est que mon cœur m'aiguise. Dessiner les mondes, dessiner les mondes, colorer l'Afrique, colorer l'Afrique, danser pour la paix, danser pour la paix, chanter les messages d'amour. Jamais, c'est ça l'Afrique. Enfant africain, kid of Africa.
since I was young, my dream has been writing for the world with stories of love. I dream to one day to have a great speech, calling my people for union and peace. But if my mama wants me, be like the father who used to tread. She wants me to the same. Kids of Africa, this is a wake up call. Stand for your dream. You dream, you act, you raise and you shine.
Hey. Mes parents me disaient que je serais grand. Je les ressortirais de leur misère. Si je deviens ministre une fois au pouvoir, et je suis à la piste de voix des sans-voix. Maintenant je brise les barrières de la haine, celle qui m'empêche d'aller au bout de mes rêves. Expose au feu de guerre de la sous-région, au pays des grands lacs du continent d'Afrique. Yeah. Enfant africain. of Africa. Africa. Mtoto utambika amahitamo y'umwana meza ni uguhagarika ejo hazaza
turabashimiye cyane ku bw'indirimbo yuzuye ubutumwa bwinshi n'inama zitandukanye turacyari mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika dukomeza kubana kuri uyu munsi muri iki kiganiro cy'umwihariko reka dusoreze kuri iyi nkuru yavugaga ku banyonzi cyangwa se abakora umwuga wo gutwara amagare aha ni mu nkuru ya mugenzi wacu hitimana david ubwo yaganiraga n'umwe ukora umwuga wo gutwara amagare mu buzima bwe bwa buri munsi
ku myaka cumi n'icyenda y'amavuko nibwo uyu musore w'imyaka mirongo itatu n'umwe yatangiye umwuga wo gutwara abantu ku magare icyo gihe hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane nitwagira abatwari jean bosco nkaba ntuye mu karere ka rulindo umurenge wa shyorongi akagari ka kijaboko kubera iki wahisemo umurimo w'ubunyonzi mpamvu nahisemo umurimo w'ubunyonzi ni uko nabonaga ariwo n'ahangaha nta matagisi yahabaga kandi nkabona abagenzi babura ikibatwara nta n'amamoto yari ahari jean bosco ngira abatware mu gukomeza gukora umwuga w'ubunyonzi hari byinshi yaje gukuramo harimo korora amatungo magufi hiyongereyeho ko anafite inka ebyiri tumusura yari arimo kuzisasira ndetse arimo no kuzikorera isuku
gutwara igare ahantu binyejeje nabashije kubakamo inzu nzanamo n'umugore bibasha no kuntungira urugo bimaze kungeza ku nka y'amafaranga ibihumbi magana abiri kandi bikabasha kuntungira umuryango neza ese abavuga ko muteza umutekano mukeya mu muhanda wowe urabivugaho iki guteza umutekano muke mbona ari ikintu cyo kubeshya kuko n'ubundi na mbere uwo mutekano muke warabaga baraduciye mu muhanda tutagikora kuko buri munsi wumvaga ko n'abantu bapfa ntabwo impanuka byabujije kuba bavanye amagare mu muhanda n'ubundi impanuka zarakomeje kuri ubu jean bosco ni umugabo wubatse afite abana batatu mu kumusura iwe mu rugo aho yubatse inzu dusanze umugore we arimo akora uturimo tumwe na tumwe two mu rugo nsanze amahoro eliyasi ni umuturanyi wa jean bosco aratubwira uburyo ki abona imibereho ya jean bosco dore ko babyirukanye tugusanze hano nawe uri umuturanyi wa ngirabatware jean bosco ese ngirabatware jean bosco wowe umuzi gute nk'umuntu muturanyi gusa icyo nzi cyo ni umuntu witabira gukora kugira ngo ahibe n'umugabo nuko abiharaniye agakora kugira ngo nta bushobozi bukomeye baba bari bafite mwibuka kera rwose yanyongaga igare ugakora ubwo gutwara abagenzi akitabira cyane ibimina amaze kubaka yashatse uburyo ki yakwiteza imbere agura imirima nimba wanitegereje wageze ukahareba ni n'umworozi aratunze afite inka n'ahandi hantu yayikuye yekuye mu kwiteza imbere cyane navuga ko hanini yabikuye ku mwuga wo gutwara abagenzi ku igare
bakunda abakobwa bakobwa bakunda abahungu ngo nanjye nakunze agahungu agahungu gafite imitoma karaza ngo gafite urukundo urukundo nazabona ahandi ngo kandi gafite umutungo umutungo uzadutunga twembi iyo iyo ndacururuka ibiciro ndabimanura dusezerana no kubana inkono zirabura ndagakatira vero vero vero vero vero vero vero uwo mayidiya vero uwo narumiya vero vero vero uwo urambabaje nundebe ngo ucire urubanza isi dutuye singira ikibanza dore uranyizeza ibitangaza kandi urandangaza vero uwo uwo mani o vero uwo uwo sorry o love no good is love no mood love no mood is love to lose sakwe sakwe sakwe vero sakwe sakwe sakwe vero nagutera icyo utazi utabonye nagutera icyo utazi utabonye urukundo rw'ubu ruzira kashi Yeah. Mm-mm. Mm-mm. Velo, velo, velo. Velo, velo, velo. Velo, oh, my dear. Velo, oh, Narubia.
niyumviye rero ko iterambere rihera hasi kandi riva mu gukora cyane udacika intege reka twizere ko ikiganiro cy'uyu munsi twabateguriye cyabanyuze cyane cyane ko gishingiye ku byifuzo byanyu bitandukanye gusa mbere y'uko dusoza reka duhe umwanya mugenzi wacu Shyaka Maurice atugezeho ibitekerezo ibyifuzo inyunganizi byose bikubiye mu nama mudahwema kutugezaho Maurice umwanya ni uwawe dusangize ibyo bitekerezo
mbanje kubasuhuza mbaha ikaze mwese mudukurikiye muri aka kanya aho tugiye kunyura mu butumwa bw'abatwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga kuri gahunda y'imihigo mu miryango ibi bitekerezo rero tubihereye ku butumwa bwa habumugisha uri mu gihugu cya uganda ati iyo uhize ntuhigure uba uri ikigwari bityo rero duharanire guhigura ibyo duhiga naho habimana inyasu uri i nyamirambo ati guhiga ni byiza cyane kuko bituma ugira icyo ugeraho mu kwiteza imbere tente uri mu karere ka ngoma mu butumwa bwaragira ati ndabakurikira gatanu kuri gatanu kandi nkunda ibiganiro mutugezaho urakoze cyane tente jean bosco uri mu karere ka rusizi ati turabashimiye cyane kuri icyo kiganiro yongeraho ko nabo mu karere ka rusizi bakorera ku mihigo reka duhinire ibi bitekerezo ku butumwa bwa Sengimana Vincent uri mu karere ka Gicumbi ati gukorera ku mihigo ntako bisa akomeza ubutumwa bwe aragira ati ndifuza ko mwazadusura hano ku rwesero mukareba iterambere tumaze kugeraho urakoze cyane reka tunakwizeze ko mu bihe bitari ibya kure tuzabasura rero aha niho dusoreje ubutumwa bwanyu mwe mwatwandikiye gusa reka tunabibutse ko mwadusangiza ibitekerezo byanyu munyuze kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri reka nongere nzisubiremo ni zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse na zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri n'abakoresha imbuga nkoranyambaga nka instagram twitter ndetse na facebook hose mwahadusanga mugiye hashakirwa mukandikamo ijambo ejo youth eco mu magambo afatanye ndetse kandi mushobora no kutwandikira kuri imeri yacu ariyo ejo youth eco arobas gmail akadomo com ku bacikanywe n'ibiganiro by'ejo byatambutse mwanyarukira ku rubuga rwacu arirwo wa eshatu akadomo ejo youth eco akadomo org nshimiye cyane mwe mwese twabanye nawe ubutaha umwanya nk'uyu
kwimakea ahubwo ndibize ndimo ndashaka umugati bebi bebi yo suku kwimakea ahubwo mba ndibize ndimo ndashaka umugati eh, oyo
eyo ni mico the best nkora afrobeat original nkurikirana ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru stay in touch
turagana ku musozo gusa mbere y'uko dusoza reka mbibutse ko kuri uyu munsi twaganiriye kuri bimwe mu biganiro byatambutse gusa bikanyura bamwe mu bakunzi bacu maze bakadusaba kuba twabisubiramo gusa by'umwihariko izi nkuru zose zikaba zari zishingiye ku gushishikariza urubyiruko kwiteza imbere dore ko abajene ari nabo ikiganiro ejo cyibandaho by'umwihariko ndetse reka nabibutse ko ushobora kutwandikira nanone unyuze kuri imeri yacu ariyo ejo youth eco akadomo gmail com ndetse haramutse hari n'ibiganiro bya ejo wacikanwe bisange ku rubuga rwacu ari rwo wawawa akadomo ejo youth eco akadomo org maze ukiyumvira icyo kiganiro reka dushimire abanyamakuru b'ikiganiro ejo nyiramubande z'urubyiruko ndetse namwe mwese twabanye muri iki kiganiro kandi mudasiba kugikurikirana ikiganiro ejo nakagaruka ntugasibe gukurikira ikiganiro ni buri cyumweru ku isaha y'i saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu ndetse